Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's say alright my people. I salute you now. welcome on this beautiful morning to inform me radio and this na program state of the nation The program wey we take dey look into wetin they happen for our country nigeria na our country sister I am in the talk this morning i salute everybody wey dey listen our brothers and sisters where they listen for eh, across the across the oceans eh, over the seas over the mountain which other thing again e get song like that abi yeah. yeah, uh, eh, under the under the ground <laughs> which one be under the ground again nothing wey we no dey hear for inside the studio <laughs> okay oh, our people wey dey lis ten under the ground. Uh, on top of the eh, earth and beneath the earth. na that <laughs> dey do spiritual transmission. all the all the monetary spirits. <laughs> we salute now this morning. take time o. Oh. <laughs> i know they understand am this morning oh. <laughs> well not be only me the inside studio my brother the inside studio here with us this morning okay making just a greet now, and of course we go take our studio readings wey be the the difference between political power and traditional power hmm. well the thing we wan talk about today e go make sense well well to everybody wey dey listen um, na so i go just talk am reach okay brotherly. Uh, great people of this country and all over the world. I they greet everybody when they take time to listen to us today and even when go listen later. We thank Baba God as He don't give us opportunity to visit this wonderful blessed day because uh, eh, it e day very very uh, I did very excited this morning. I don't just know why. I just a happy they go like that. And um, <coughs> somebody come tell me say whether I win lottery. I say not be lottery. This one I, I win. I win. <coughs> <laughs> okay. Oh. <laughs> we thank God for everything. And uh, one thing what we're gonna need to understand be say, man, when they call, um, if you want to make somebody call you strong man, not because of the muzzle when they on top of your handle. Oh. the strong man wey you be na how many challenges you don fit go through and how you don fit overcome na im make you to be strong when the word strong come around e no really mean the man when fit dey carry bucket of water and five litres of i mean and uh, five jerry cans on top of his shoulder dey waka strong fit still dey associated with am but when we talk about life on its own challenges fit heavy pass the the litres of jerry cans wey you carry but you discover say if you no fee overcome you one at all that word strong no dey associated with your name so um, a country when they go through challenges can be called a very strong resilient country if they fee sit down work on self to make sure say they overcome the challenges so i won't believe this morning say nigeria a very strong country and so uh, we go overcome within the go on. That one I go carry us run enter the difference between political power and traditional power. Political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and a power given by God? It's a birthright and is to be enforced by the people. Uh, you know, many time, many a time when they talk and for here say the people get a very crucial role to play. Uh, somebody don't suggest say make we know they call the political elite make we no dey call them elite say make we even dey use the actual name when they be and actually you know uh, when we dey school that time i remember when we dey secondary school dem dey talk about parasitic <laughs> relationship and uh, symbiotic relationship and uh, symbiosis na when everybody dey uh, eh, dey enjoy the thing abi mm -hmm. uh, -huh, dey benefit you dey benefit but when parasitic issues don't come now tapeworm they inside inside intestine they suck the blood out and the person when e deal with the host no they fit get the benefit of him being there so from now i think those when they obtain power from us actually can be considered as parasites to our our lives and the nation right now why the people are becoming the host therefore you can take a decision to either flush the flush the parasite when they're around you, when they obtain your power and never use them for you, or you choose to constantly remain a host and be a slave to waiting they uh, within you. But we go believe, say, because Nigeria is a very strong country. Um, the Nigerian, the elite, the elited and Nigerians, indigenous valuable Nigerians, when be the real elite and very magnanimous people, when they freely give, believe, say, if you choose to take your decision today to say no dey take advantage of me again i don wise i know where you dey for come and i know wetin you dey come do in most cases you go always discover say e go pain dem because dem go always lose am these people when dey feel say na dem be the oga dey always lose am na im be wetin we go discuss so i wan make we understand say we talk the other day say nigeria be like say madam you remember that day wey we dey say nigeria is our arc mm-hmm. and there is a need for us to take it. Mm-hmm. Otherwise, flood will come and take over. Mm-hmm. And and I believe that mm-hmm. message went far, and God used them take reach somewhere. So today, hmm. make we collaborate with our indigenous genuine. Please, I know why I use that language. Oh, indigenous genuine royal fathers when really need the security and safety of their people. Not be the ones when we go home meeting for night with people for inside forest, come daytime, go they talk for outside though. The ones when really genuinely need the safety and the property of their people to be available for them to use. Make we collaborate. Take decisions and speak to our land. Go and do the job. You will always find peace around you. So my name now Adeomo Akao, I they salute everybody when take time they listen this morning. See as I they look you. <laughs> I don't tell you before, say make you know they come not dey come do monitoring spirit for where i dey. mama uh, no be me o. Oh. because you don kukuma talk am finish na make i just waka comot now oya oh, make we share the grace make we dey go. Uh, <laughs> but e good make we still continue small e go too pain us say the soup no done for fire finish. <laughs> well my people, now they listen to us on informe radio this morning and this now the state of the nation It just be like say we talk because waiting you talk Now waiting, just dey my mind to talk this morning you know as i dey do check check i go oga i go lie down Now the matter na i go just dey think i go just dey wonder why why people no dey reason why people no dey care i go just dey see things or i go dey read things na so so this pain dey inside of me i dey wonder why people no dey care for the others for the people around them the other day we talk about say people go dey alive They no go do anything for them while they dey alive but when they die family friends everybody na that time na they dem go come dey pack in dey celebrate the death and all that Why i dey discuss am with somebody na one young man say the thing dey vex am He say the kind money wey we dey waste when person don die finish is uncalled for so you go even find out say when the person dey alive dem no care for the person dem no give am food dem no carry am go hospital maybe na towards when e don even go e far. don go far when dem know say e don near where e dey go mm. ehn na that time na dem go come carry am go as if to say okay make we just carry am go make e delete then make we do wetin we wan do young man e say e say make we no dey do all these kind things again abi na the ones wey dem carry go maybe dem go tell their family maybe children go tell their uncles and aunties say see wetin happen as if dem never hear before dem come want say make you come officially and then the officiality inside dem come dey give you terms and terms and conditions yes. things wey you go bring meanwhile you go find out say some of these children no even get work you no get compassion they, they you no get compassion to talk say hey how dis children wan do now or how we wan take bury our own una come dey tax di children where is the love where is the compassion or you dey community you no know say the gift wey god give you the blessing wey he give you you think say na for you and you alone how many you wan chop you dey close eye to the needs of the people. no They say charity begins at home. Take care of, of the, your immediate environment. Make sure say your impact they felt. Not close your eye. I know so many people wey don comot now the other day me and my uh, family members we dey we dey reflect on our loved ones wey don go my grandpapa the two grandpapa paternal and maternal the houses wey dem build e dey for there now nobody dey there abi na my grandmama own mm-hmm. yeah eh, you know she she labour she took care of her children and all she was an industrious person but today she leave those things comot but she impact the lives of the people around her na im dey useful her family members enjoy am including my grandparents their family members They made an impact even some of the impact sef wey we dey even vex for <laughs> wey some people go wan <laughs> wan come kolobi you mhm. understand wan sideline im own immediate family for their own benefit and all that but even at that e make an impact in the lives of people okay the one wey even come dey very close my parents they made an impact in the lives of people even if the people not show or they not even appreciate but they did that we see them. mm -hmm. they did that largely yes sometimes i look back and say ah god why you love us like this why things they work for us like this you come be like say something go come whisper say okay now the seeds they've already planted the seed wey people the plant down already. the sacrifice Where people plant down you when they listen to us this morning Now you dey hear my voice that thing wey god give you wetin you dey use am for you think say na for yourself hmm. things dey happen for other places you close your eye eh, ah, e no come near me no as long as say you be indigenous nigeria wetin dey happen for the north the south the east and the west concern you because if we not take control if we not work together and do the needful before you know he go come near you Yeah. May we see see eh, the legislators now the house of assembly people mm-hmm. national house of assembly wey dem dem don go on break now mama dem no go on break dem gbaga wetin you say make i talk now dem <laughs> oh. don run comot because they comot eye for the thing wey dem supposed to do the things dem were supposed to do that they refuse to do don dey come near them now e don dey come near them now that they run in their absence oga adeomo those of us wait day here wey survive When I know wetin these people, dey teach us dem mm, dey mm. tell us say dem no dey useful yeah very very very very unuseful to us very useful very very unuseful It take me back to dat uh, statement where you make earlier on He say e don't reach the time where we go stop to call them elites we dey call dem political elite whatever whatever whatever elite e say e don reach the time wey we go stop to call dem elite e say make we start to dey refer to wetin dey really be parasites parasites pick one wey dey suck dem dey take dey take dey take and na taking dey just dey yes so the political the so-called political elites are parasites and when they teach us about parasites wetin wetin be the solution to deal with parasite. ah na total elimination now, Uh -huh. because you need to remove them, patapata. remove them so they're not no so go dey suck us again. so that e disturb the host. this one where they don't gbaga by themselves now may they just remain there? Yeah. they're not dey useful. dem no dey useful okay you my brother you my sister you get where you from come you get community where you from come or the environment where you dey stay you dey see people wey you need say dem need not be want na here we need to make differentiation between wants and needs because i don see situation whereby during that uh, pandemic yeah. when uh, uh, organizations dey give out uh, relief materials to people when uh, some organization partner with some radio stations and all that somebody come dey talk say ah, ah i know this person mm -hmm. this person go fit afford this thing <laughs> if not more mm, if not more to even give to others to give to others so why this person come come here now say he wan come collect as if he na eh, he na eh, vulnerable person na e be why we get that kind of mindset once i can never be satisfied the economics wey dem teach us that time dey say human wants are insatiable can never at all be satisfied that's why we women we dey always we go look at wardrobe we go say ah we need new cloth or we need new shoe <laughs> some men worse pass some women sha not not just go not look me like that i no dey talk again you get but wetin be the basic needs wetin be the basic needs you have food food you have cloth cloth to cover your nakedness yes you know and you have shelter over your head beautiful bible no measure car sef eh? okay. <laughs> <laughs> no measure horse. all those other things na i yes most of some of them na necessities na necessity yes but then again some people go go further make am luxurious mm-hmm. no but the basic needs you wey dey there god don bless you the basic needs of some people wey you know yeah we know say sometimes some people say self na parasite dey be mm-hmm. they no wan do anything we are not talking about those ones now no taking taking no we no dey talk about those ones today now we dey talk about those wey dey in dey need of some basic things wey you know say you go fit help somebody with you choose not to help that person or those people you and the so-called elite na the same ten and ten pence tie all of una together make each and every one of us indigenous nigerians May we begin reflect now because that na where the solution go from come yeah. if we are able to join our hands to help one another oga adeomo even the insecurity matter <laughs> we go still join our hands to take solve am we no go look say eh, e no consign me no very very e true very very true na the small talk wey i say make i eh, in fact wetin the advice sabi na whatever but this dey come from my heart because every time oga i go carry phone like this? i go dey see something i go just begin share tears hmm the small town wey i go maybe sit down for front of television wey eh, maybe i dey with person i go just see i go begin you know i'll just oh, begin shed tears it's it's not necessary nothing wey we dey carry comot for this place nothing once you die everything you leave am na so a lot of people now don get so much money hidden in different places some sef dem bury dem for ground. and they die leave them just. die leave them. those money now nobody will have access to them because of greed. e give us power to take make wealth for a purpose you wey dey lis ten today ask search yourself wetin be the purpose wey they give you power for power to take make that money for you wey they give office to say leaders? us wetin they give you that power to take lead for is it for your own selfish reason for your own self-centeredness well anything where anybody sow the person go reap go find out for about where wey don dey there before you whether they? dey enjoy the so called wealth wey do don gather for themselves. my people una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na the state of the nation program. sharparly sharparly make we enter into wetin we wan talk about today you know um i come across one quote wey dey say na george orwell na im make the statement e say journalism is printing what someone else does not want printed everything else is public uh, is public relations journalism is printing uh, printing waiting what, what another person, another person not want. in this case waiting the political. in quotes political elites. Uh, elite don uh, eh, eh, comot. okay don't come out. okay. just leave them as class. okay political class political class okay. wetin dem no want make we print or write but dem rather want make we print waiting. Them want So that one na public relation and this days sef not be just public relation with the call with the dey call propaganda yeah because presently they they use the media houses as propaganda tools for themselves that is why you go see a government official quote and unquote go talk say the Eh, information wey media house share mm-hmm. say not be e eh, dey against eh, why they go dey try am like that. -huh. so why they go share such information even the fit stop am say e no suppose go out omo when dem dey teach us this work wey we dey do now hmm. wetin dem tell us say make we dey do with am say make first make we dey use and set agenda yes so in the course of <laughs> setting agenda you go educate okay. entertain mm-hmm. and at the same time uh, inform. inform. So we our educate, duty na to inform, inform, educate, and, and then enter. entertain. Yes. Nine journalism they about. Yes. That's why sometimes when I go to hear say balance reportage, re, uh, Now wait for the balance, wait for the wait uh, for eh. the turn they, they, they'll, oh. they'll they'll turn them, you know polish them as if no. The our our uh, station they balance them because now waiting them, they do and waiting them, they say. Now we they bring. Now we they bring come out. And that is what journalism is about. <laughs> What they do not want you to know. Mm-hmm. Now we they we they carry come out then we'll come analyze them, for us to know Waiting dey inside am bros many things dey on ground today the the quarrel say eh, about the journalism say make we not dey report abi na the one wey something go happen the people go um, fight the people wey dey fight them then the people wey suppose dey guide dem go come dey vex say why dem go delete people wey come kill dem still dey take us back mm-hmm. so when i talk say removing eh, guns from our hands was for a purpose was for a purpose to leave us vulnerable say there is a plan on ground wey we dey see am dey play out in the very open this one no be say we we go borrow am no everybody dey see am clean clear wetin dey happen so are we going to continue to be silent because again they say an informed citizen an informed citizen will always be the biggest threat, threat. to the system. Informed citizen go be the biggest threat to the system. So when they say make we not talk, make we not speak, make we not share, invariably they talk say make we not inform the citizen so that the citizens no go know for them to now take a stand for themselves carry on i don't. i don't pass the ball to you unleash <laughs> yeah mama thank you very much i really appreciate you as you take come from this angle um, yes the whole issue they come from the people of a community going to attack bandits taking the battle to them in the forest <laughs> not letting them come. We won't come meet you. And now they kill 16 of these bandits. Police now got angry. <laughs> um, they can't vex. Government is getting angry. Everybody just when they begin pour paro. Why? Waiting Kosam. Waiting make una go. They go kill people for inside forest. All those kind of stuff. We are that is the same people when they always they on top of the situation and they have never even been at the bottom of the situation. <laughs> uh, yes, Uh, that matter as you just quote and just now say an informed citizen is always a threat to the society the same thing it is and the reason why they dey use journalism right now they take the push for propaganda na to keep the people in perpetual ignorance mm. so that when you don't know what they happen according to my father na wetin you know you go fit wetin you know and get now you go fit give out and teach you know uh, teacher went day class if i don't know maths you carry me to go teach mass i no go ever fit teach mass if i no know how to teach literature or i no even sabi literature i no go fit go do am the same thing na im be if wetin person no know e no dey e no dey see am as a problem ordinarily you know explosive person wey never see explosive before e see am for ground maybe dem make one small bomb come drop for somewhere the pikin when e no know am e go carry am and say hey see ball o dem wan you know children say you sabi use something quick play ball e go gather friends and unknown to dem say trigger dey as that small iron just pull comot for im mouth the next thing gbim so because dem no know dem no go understand say dat thing na death threat another thing be say I remember the quote when you give one time. The reason why they know they let you, they know they tell you truth, not be because of saying the truth go hurt you, but because they no want make you take decision when no go serve their interest. Mm. So if we bring these things together, you now understand why they collect gun from Nigerians before. From well, the indigenous, indigenous people, of, people Nigeria. of Nigeria. Now, because they don't really know when and how these people will take visit the forest, stay, survey the area, and then do a map out on their visit and still be returning. And then you go imagine the kind of a king when he goes sit down say no reprisal attack because uh, the government is on top of the situation, and meanwhile the government is not even aware. It's no government not even want to even see the bottom, let alone or top. Now uh, let's look at the way the indigenous Nigerians took the bull by the horn just um, uh, when creates that crisis as at yesterday? Uh, the people choose to say, ah, enough is enough. If I talk, I go die. If I choose not to talk, death will still commit me. If I if I shoot gun, I go die. If I no shoot, I go still die. So why not I better shoot so that make I know say I shoot before I die? And remember the language when say the scripture when talk say he who want to save his life will lose it, mm-hmm. and those who want to lose their life will always say they go save them. Save So that was exactly what happened. There was a message. They took, they took the risk. Yes. They take risk. Say we're ready to lose our life, uh, but they save them, losing only two from them. They're killing sixteen from there and that's 16 you know i see they talk say 16 they're very significant to this problem this crisis in nigeria mm, 16 countries yes so welcome hold meeting hold meeting for nigeria those 16 deaths is a representative of the 16 people or countries and their sponsors when come here decide on how they will make nigeria very very uncomfortable ungovernable oh yeah very uncomfortable and ungovernable it's governable for them because they are reaping billions from it to set up their government. Mm. Why is uncomfortable for the indigenous Nigerians because they are the ones dying and paying the ransom. Hmm. This talk now just take my mind to waiting uh, Shehu talk concerning these bandits. Okay. He said we need to They ask questions say who did they remit this money to. to e get pipo wey dey enjoy dis dis thing say because if you see dis pipo say they look so haggard The people wey dem dey call eh, terrorists and eh, bandits and eh, herdsmen dem no none of dem you no see any skin wen dey shine for there o oh. so obviously they are working for people. now now when you look at it ma when i say that is why i talk just now say that they reap in, in billions why is uncomfortable for the indigenous nigerians now first police fume according to the language mm. say the the word fume okay we'll break that say down the, the, the vex Where where? say why una go enter that forest go they kill okay make we first come uh, you get foul for your compound you dey rear fowl well well and the fowl wey you dey rear so snake and cat constantly dey come there dey kill and constantly dey swallow their eggs you know eh, eh, eh, snake swallow eggs a lot mm-hmm. you go wake up in the morning all the eggs when snake i mean when fowl lay e go only remain two e go swallow all and because they don too plenty because of how many fowls there be e no fit finish them, you go comot go hide for somewhere until the egg breaks digest before you go come back and when next the snake is coming his skin go change because those egg don dissolve yeah it don nourish yes don nourish am e go dey shine better than the way it was the first day e came and on daily basis e go dey dey longer the growth rate is always fast because of the eggs nutrient and remember the share na calcium bitter am to strengthen mm-hmm. the bones mm. now the the the the snake will become very nourished in such a way when e be say when e even meet the real owner of the farm there is the tendency say e fit attack now cat go come kill their papa when e dey constantly dey make their mama dey get the egg <laughs> e go take am do im own pepper soup eat and go away as the owner of the farm the forest wey near you you con choose to set trap and that plot belong to somebody who bought the plot close to your house first the cat enter you catch am and this time around the conversation come say i must devour this cat you too prepare am as pepper soup you dey devour am the next day you set wire like normal rope mm -hmm. twine the snake enter and then the owner of the land come come come begin dey paro why you catching the cat and the snake in my land it therefore means the snake and the and the cat say na you send am na messenger dem be so it's a clear terms so the police station where that anger for come if it is the ig when get angry the ig need to explain to us who were those guys that were killed to him to him if he deny then he should be uh, the indigenous people need to first go to that police station and shut it down which means all the while the dey among people when they help give information to them on the day of operations you know because when you became a police officer you say you wan safeguard the lives and property of the people and as a security officer you suppose dey among people when dey help people wey stay for inside town to live a peaceable life but today you dey there you dey constantly dey vex put each time people say enough is enough e mean say you know wetin dey go on and you just choose to keep it away from the people so that they go dey waka for darkness constantly dey push their leg enter hole and yet they collect the tax from me to take dey pay you for deliberately creating the darkness when i go dey fall enter and this time around i now look for a bush lamp by myself to go and trace the road so that mine no fall enter you come dey verse for me why i use why light you lie why you use the lamp which means they no actually get your interest at heart at heart so now to the indigenous people when fit pluck on that courage you know we first talk say without fear there be no courage mm-hmm. you mm-hmm. remember say we use this because man when he no first fear you know they talk say kai i no go fit retreat if i no do with this thing now i no go fit do am again and then you see him coming that courage na they give and the strength to fight Nine these people do you can imagine they only lost two they lost only two when the when the vigilante be whichever people attack But the people, when they go attack, lost 16. And therefore, I won't beg this morning. I think that thing made them replicate them around the entire country, Nigeria. Now, somebody made a promise the other day. We Remember, we say we quote him say, For every one Fulani that died, 100 heads of 100 lives will go for it. And so I want talk, say, for every one nigerian indigenous nigeria that go one thousand, one thousand foreigners wey no be indigenous nigerians should go by the time we are deleting them one thousand for one indigenous nigeria the number will reduce and yeah. then we will not have any enemy around us any longer after all dem first tell us say they are not nigerians say dem oh. no be nigerians so why if you are, if you tell us say dis people wey dey delete us say no be nigerians dem be then why you con dey cover for dem why you con dey vex okay is it that you na you invite invite dem say make dem come create insecurity so that make dem take dey pay you well well as an opportunity you know ma there is something i discover recently i i you know i tell us that i watch one i get one series something mm. when i dey try follow mm. up is on the making of vaccine and how pandemic always begin in any any nation. And then, for instance, you mean pandemic? Yeah, yeah, um, uh, pandemic. <laughs> uh, how they always begin. And I now discovered that there was this virus that actually came in, but America eventually called it. They call it the red flu. That was the name they target because they know that if it don't catch the person, it face go the red, and then suddenly the person go they give out blood the, from both nose and whatever. Just the symptom of like an Ebola project. Mm. Yeah. But we now discover that now scientists now sit down for lab. creator creator. Now, what he did was to make it, he can inject his own gene into the virus, then injected it into his body. He became the host for the virus. And then anywhere you go, they, they share them as long as he's breathing. Mm. so another scientist after i don go find out where how this thing come this do do do okay there is constant mutation which was the same mutation uh, which wetin be the last one when dey break out recently before monkeypox <laughs> eh koro abi uh-huh. when the last koro came you know they were having mutation delta variant mm-hmm. this one variant uh, uh, uh, sebastian variants and a lot of other variants it was discovered say this variance when they, they get when they, they cause it e dey mutate is because somebody ejected his own gene into the virus it. so that make e fit dey e dey metamorphosize from one stage to the other to defeat the vaccine created uh, and then uh, and then along the line we come discover say the the the, the scientists when they find the cure come finally discover so when they get these scientists when bake this thing they carry am go and they come dey check you know he deceive am tell am say i want make we work mm, together make we mm, work mm. together eventually he inject something into am and they come bring put am to bed in the course of treating him now he tell am say i discover what you did you injected this thing into your lungs and make your gene to create a mutation for this disease and for the fact that say na you be the problem of the world mm. wey kill about five billion persons you go be the solution so wetin he do the man the doctor injected something into the fluid when they take they do flush like drip. Yes. When taking life, he now had to harvest his lungs. They use the lungs take do the vaccine when can turn a pandemic cure. Which means if they inject the vaccine into your body, for you touching another person is already is already vaccinated. Since now when you touch person, nine person they cause sickness if he sneeze hmm. person dey cause so when you touch person the person don heal him don cure so you see for people to actually sit down and create problem na because they want the solution to still come from them. so wetin dem dey do insecurity hmm. wey we get for nigeria na man made make we no dey lie to each other so that is why sometimes you see say god go make them quick provoke come out to expose them to expose them, and therefore my take this morning be say the indigenous nigerians fear should stop fear not fear not because the more you are afraid the more access they have to you and any problem wey you dey fear or any challenge no sorry any challenge wey you dey fear na im dey turn problem. Mm. I remember yesterday I discussed something with somebody when you know I tell you say we did somewhere yesterday. Mm. I hmm. can't tell the man say I say the more you are afraid, the more these people go they take advantage. And when they don't read you psychologically, say you no ready to you because of wetin dey and they dey threaten you you dey yield They go dey up the game for you so when they pluck on courage they say keep am i no i no even mm-hmm. want am for house sef mm-hmm. keep am oga make we meet for court na the guy look say if we meet for court the bail money do don go <laughs> because if they bail the guy for court the money is not coming to the police station Nine, they just, just, just, <laughs> if I come back. if Epa, yeah. You know, because after they tell us, say, you can come, you can return. And at the end of the matter, what am I trying to say? You discover quietly they now wish to set, allow the problem to be settled on their table. Because if you not feel pluck on courage to say, ah, waiting what happen, make it happen, people know they ever look at the issue be say, ah, e don ready for us So. Oh. Are you sure say we go finish this battle? Now, if we actually say nigeria make we even say nigeria is one hundred million make we leave the on top of it make we leave the two hundred and eighteen and whatever that is or two hundred and six million make we leave the two hundred nigeria let's assume say nigeria is even one hundred and fifty million as indigenous nigerians including the former resident fulanis and hausas the igbos the southerners eh, the Europe, the yorubas and whatever and make we say na one hundred and fifty they come bring fifty million come meet us for here before 150 go finish the number of the 50 million would have would have been exhausted so that the remaining nigerians feel re, re, recreate a new nigeria true or false ma mm. na when you no ready to let anything go now you dey always lose all. Mm. make we no dey lie to each other we just sit down we say hey you know yeah, people go die people go die if nobody dies you always lose the entire people. Hmm. it could be me but first of all what type of death i die you know somebody was saying say something must kill a man the first question is which type of death you die <laughs> if something must kill a man must you die on top of wetin you know say if you go go if you go there you no fit give the report if na drugs wan kill you if na woman wan take your own life if na the cause of saving the country na im take your life i think you you be proud to say god i didn't want your children to suffer That was why I came here. Or that is what brought me here. And by the time you you have this courage to say, I stand for them, you go even discover saying that your very life now they secure. I want teach I want to remind us of something. When Uganda, they get the problem of kidnapping and constant ransom payments, one man took it upon himself to say, No, enough is enough. I'm not That's Yes. But when he stood up forget say they use dss to flush him out of the country today you dey hear the kidnapping again for that place why is there no more ransom there now wetin come cause am when the so called you know we use this language say anytime you dey hear the language seriki of whatever mm-hmm. it mean say na commandant e be to some people. yes because that seriki wey dem turban that day and the one wey dey there na ransom collectors dem be now uh-huh. this one say i'm only killing why this one say i'm only collecting bring their language together you see i i dey kill to collect <laughs> na be the language or oh, i dey collect i dey collect to kill so by the time we look at this thing that guy stood up and say enough is enough by the time he go there he did his own shout he move round collect wetin dey take dey do all the nonsense e means the people wey dey do kidnapping dey constantly dey come back to that palace dey sleep because that man no ever one day tell anybody say i ah, dey go meet dem for bush where the bush dey for ibadan mm. oyo state is one of the like so be like uh, the beginning of uh, boko haram yes the people wey dem dey look for wey dem see say dem dey chop uh, if in fact if even the man even get the audacity to take pictures pictures as if to say so what yes and now they talk they come dey use the language now and say it's for winning of election eh meanwhile so mcafee was the one they were they were all insulting dem so wetin make me dey talk you go see say that courage when the guy get today is secure your state yes no man let us be very sincere that god is secure your. yes it was not the governor that saved that state make we no dey lie to each other na just one man wey get the courage to say enough is enough And then he had people went there with him. Despite say they killed some of them, those were the sacrificial ones, the blood that needed to be sacrificed for that place to have peace. Today, that part of the country, even the mm. even the so-called Serikinai, they fear to say, boys, go and kidnap because they know say they will because come. all eyes on them. Don't they on them now? why should my why we go dey think think, say fear na go fit keep me alive fear does not keep you alive fear only it e only diminishes the num your lifespan make we no dey lie now once a man is afraid let us look at the biological aspect of it i i'm sorry say i wan come into that matter <laughs> i don give you work eh, the moment fear grip you at a point in time one your adrenaline the normal human being adrenaline must secrete it flows into your blood and by that reason once e don enter your blood your pulse must increase and once the heartbeat rate increases from the normal seventy-two to just just say e added ten to it to become eighty-two. if e continue for hours you are already having a mild bp and if you don dey get mild bp if care is not taken it could result to because of the kind human body system wey you get and your mm. body chemistry e fit result to either a permanent bp that will be managed with drugs that can never help you or it turns to become the human tremor now how does bp always cause tremor if e attack the body system because probably they were uh, uh, triglycerides don already dey into the arteries because of the way of our feeding now people eat and what lifestyle. they see and, and lifestyle uh-huh. and see they use alcohol and cigarette they follow them He now gripping into the system as soon as he enter now the lungs no really get enough oxygenated oxygen it's already a contaminated oxygen na the lungs they get already mm-hmm. because of their problem of constantly that passive smoker or active smoker mm. and then the body system now respond to what is going on before you know it the person will now be having numbing of hands Now it be tremor when Parkinson disease never first near your community. Mm. You are already having a, a, a symptom of it. Before you know, the person is already, the hands will be shaking. Mm. And once that thing don't they you happen. know, say somebody, somebody gets uh, shaking hands uh, right, right now. Right now. Mm. And mm. let me tell you very sincere, one thing that can trigger uh, uh, tremor mm-hmm. in the mm-hmm. body system, Now BP. Now BP. If you, if BP, if the, if the adrenaline secretes, too actively into the body two things na e dey do either e dey make you quick get angry or e go make your bp trigger and once the bp trigger and e no fit return back be rest assured say you, either you manage bp or you go you e go fall into having tremor and then the person will now be having tremor alongside bp and then the person lifespan don dey shorten forget whether e dey manage mm. the hmm. thing the lifespan can never remain the, the same. same if the man was supposed to have been nineteen years if care is not taken he don deduct am by twenty so his value for twenty years when he for suppose take impact the lives of people e na seventy na e go come be and if na seventy suppose first reach if he minus twenty again what has that be e go reduce down to fifty and the the twenty that was taken from him he don short the people whose destiny were tied to those twenty years because many of us no dey quick understand say it's until we understand this thing say this guy this woman this girl this boy their destiny is tied to me i should work to get up so that they too can get up gbam but where god dey send punishment come meet many of us with diseases wey we no know where dem for come is i don get up i no allow their own destiny get up through me e will now leave and since you say they should be down there they want to remain your slave e go leave you with wetin a basket wey you go dey pour wetin suppose dey meant for them into na im make all of them na im make all of them dey fly up and down dey look for where they go for see tablet when they go take sustain their life let us be very sincere most of these sicknesses they are treating outside e no suppose dey around them. all right my people now they listen to us on informe radio this morning and this na the state of the nation where they talk about the insecurity the selfishness of the people around us and the insecurity Now we they talk about this morning oga adeomo you don't you don't touch a lot of matters It e get something wey come my mind because as i see one uh, whether na breaking news na go call am right now <laughs> as i dey see am something come my mind we need to we need to tell ourselves say the the uh, killing wey dey go on right now say no be um, religious. no okay yeah. Uh, uh, not religious. not not uh, religious uh, this not. Uh, uh, which which other thing again. it's not on social ground. it's not on it's social ground. it's an ethnic ethnic uh, matter. ethnic because even that interview wey bbc get. yes. the people talk am that uh, their oga for inside there he talk am say say the fulanis dey kill the christians for for the north. yes. so which means it's an ethnic cleansing. Nine, uh, dem dey uh, do yes and remember and remember say they even mention the killing of hausas along oh. yes yes yes hausa christians yes uh, uh, ogadon um, wait something will just come my table right now say one imam don't pray i they come Now this one you go take waka Okay, for inside this place <laughs> one imam don pray this morning say may god grant you success e dey pray for the kidnappers say may god grant you success in kidnapping president buhari Erufai, rufai eh, gaba shehu flog dem <laughs> He say flog dem well in the bush <laughs> one islamic preacher na him dey tell di terrorist na one bello yabo for sokoto state <laughs> one one popular islamic preacher based in sokoto state na him pray this prayer oga omo you know say the kind prayer wey me dey pray be say uh-huh. i wish you what you wish me <laughs> so indirectly na wetin na wetin dis man dey talk say since na kidnapping na dis pipo dey wish uh, the nigerians say we call it as well wish, wish it <laughs> back to you through the hands that, of these same people. <laughs> <laughs> you know, make we just look at the matter on the very migrant. Yes, the guy try. And I just no, hope for the man to pray to this, pray this prayer, prayer that's it, it don't reach the height. Yes. You see, you that take me back to Khalid, um uh, Sheikh Khalid of the Apo Imam. Apo Imam. When in talk waiting in talk that period when make them remove am from mm-hmm. that place because now the, the the heart of the country abuja but this guy went pray this prayer from the north uh, the sokoto, sokoto state, state, precisely uh, maybe very soon they go use aminu tambuwate look for him um, i just pray the indigenous people of nigerians should be able to protect the man mm. you know why nobody when they do wrong when e dey lis ten to person when he tell am say this wrong wey you do so go come back fight you when e go ever like am o uh-huh. so but they dey always fear even why they do the wrong dem dey always fear say if they come back hmm. the repercussion dey always dey too painful for dem hmm. hmm. but they dey always wish am on people On people. and this guy dey say that thing wey you wish indigenous people of nigeria because he's praying as an indigenous nigerian yes trace the origin of that guy you go discover say you go see the ethnic group wey e for come wey dem come make am imam And so, if he's not careful, that ethnic group will lose the membership of that mosque, even though it's within the same religion. Mm. Mm. So now I want you go come no say it's not actually a religious project. It's not. It's not. Now when we don establish that yes, one take take yes. go. So when did they discuss the issue of religion, this, that, that? No, no, it's not true. But let's come to the matter the way it is. The guy don't pray because meaning say e don take am so tey e no fit again he need to now since you dey believe in my prayers before shey when you wan win election you come meet me mm-hmm. for sokoto mm. state and we pray for you say you go win if god answer that prayer that time he go answer this one <laughs> na so e be now you know it's just like you remember when that pastor say i went round the 18 local government and pack sand and pray on them <laughs> and slept on them if god <laughs> make me to do that thing and e work this one e go still answer. abi o abi abi na that in prayer. let me let me make the go on vacation. <laughs> so you understand what i'm trying to say so you know <laughs> so my people sometimes many of us no dey know say the seed wey you plant now a time is coming when you go reap am and that reaping no go ever dey palatable e fit be in the morning or in the afternoon or in the evening but e better make you plant wetin go make you reap evening to be a very cool one hmm. my father say e better make man when e wan get money make e get money from afternoon reach evening than for am to get money in the morning when e don reach afternoon sun go dry the money and at the end if the evening hunger go come worry head He say that kind money no dey good o because toward the late hours of your days when you are no longer able to work you were supposed to be eating that time you now be strongly what do i eat hmm. it's a painful thing so the indigenous nigerians for now i want you to make you remember wetin begbog begbog talk you know sorry say e dey talk but you no dey know say e dey talk <laughs> when e dey your bed the soaking wey we suck na him talk <laughs> abi no that time wey you dey pour hot water dey use um, uh, raid dey use uh-huh. chemical uh-huh. you go tell the children you say mona no worry mona no worry e dey hot now later in the evening it's go to be very cool <laughs> shey you go come back to that bed sleep you go discover say very few will come back suck the blood of the thousands wey you kill and lay six thousand eggs in once to replace all the ones that died because the more blood when bird box suck the more eggs na e dey lay. Mm. so wetin i dey use and dey talk be say as i dey wan waka comot to the indigenous nigeria e could be tough now the courage we need to pick is for us to stop being afraid attack the situation the way e be if you cannot walk around it attack it and with time you will see you see yourself say you dey deserve. am and once you deserve it it's all over once it's over your evening will be a very cool evening for this country called nigeria my great people make we stop to be to constantly dey fear this situation whoever we dey offend no be the problem the solution is what we just require until we go dey hear ourselves again my name na adeomo akawa dey salute una una take take una time to lis ten to us today na bye bye. Um, all right and this na inform radio the program na state of the nation this the insecurity matter na we dey discuss and of course the the the um, selfishness wey the so called elites wey we no dey call elites again we dey call them parasites now wey dem dey carry us go through anyway eh, god go always give us wisdom like we dey always pray for here say make una third eye dey open to dey see the things wey dem no wan make una see and then even as my brother talk the courage for us to take stand and protect our ancestral lands from strangers strangers wey dem don tell say our land na their own make dem come collect am by force <laughs> e no go work because the indigenous nigerians don wake up now and we don ready to take back wetin belong to us till next time we go come my name na olayemi i salute